muteze amatwi radiyo ijwi ry'amerika radiyo ijwi ry'amerika yumvikana kuri fm ijana na kane n'ibice bitatu mu rwanda mu burundi twumvikanira ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero cumi n'icyenda na makumyabiri n'eshanu naho ku rubuga rwa interineti ni kuri wa eshatu akadomo radiyo yacu vuba akadomo komu mwiriwe neza inshuti muduteze amatwi niyedirwe mubasuhuza kandi mbaye ikaze mu kiganiro murisanga
murisanga murisanga ni ikiganiro cy'ijwi ry'amerika cyibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya afurika ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi ry'amerika icyo ndi mu ntara ya muyinga aho bita muri komine giteranye aho bitatura
njyewe ndi hano kampala uganda
genda mu gisagara cya bujumbura ni ikiganiro kimara isaha kuva saa kumi kugera saa kumi n'imwe buri munsi kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru
ntuye muri leta ya colorado leta zunze ubumwe za amerika
mbanje kuramutsa abo batumire mwadutumiriye
nawe turagutumiye kurikira ijwi ry'amerika aho uri hose haba kuri radiyo kuri telefoni no kuri mudasobwa nawe turagutumiye ntuziheze urararitswe buri munsi saa kumi
ikiganiro ni muri isanga muri studio ya karindwi hano i washington dc muri kumwe nanjye edi rwema muri repubulika iharanira demokarasi ya kongo perezida joseph kabila w'imyaka mirongo ine n'irindwi y'amavuko ntaziyamamariza amatora y'umukuru w'igihugu yo mu kwezi kwa cumi n'abiri gutaha nyuma ya manda ebyiri yari yemerewe n'amategeko yahisemo emmanuel ramazan shadari kugira ngo abe ari we uzahagararira ishyaka ryabo n'ayo bafatanije gukora icyo bise front commun pour le congo ramazan shadari afite imyaka mirongo itanu n'irindwi ari mu ishyaka pprd rya perezida joseph kabila yabaye minisitiri w'intebe wungirije minisitiri w'ubutegetsi bw'igihugu n'umutekano ari mu bategetsi ba kongo uburayi bwunze ubumwe bwafatiye ibihano mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na karindwi bubarega guhutaza uburenganzira bw'ikiremwamuntu perezida kabila yagiye ku butegetsi mu mwaka w'ibihumbi bibiri na rimwe ise laurent desire kabila akimara kwicwa manda za joseph kabila ebyiri zarangiranye n'umwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na gatandatu umuvugizi wa guverinoma akaba na minisitiri w'itumanaho lambert mende akimara gutangaza ayo makuru navuganye na senateri moise nyarugabo wo mu ishyaka rcd riri mu ihuriro ry'impuzamashyaka ari ku butegetsi fcc
perezida yari amaze iminsi aganira n'abantu bahuriye mu mutwe bise ngo ni front commun pour le congo fcc nabishyize hamwe kugira ngo bashyire ibitekerezo byabo hamwe ku bwa congo bagize iminsi aganira nabo kugeza n'ejo bagiranye ibiganiro mugoroba bumvikana ko uyu munsi bari burangize ibyo biganiro gutora batoye umuntu umuntu ni uwitwa emmanuel ramazani shadari ni umuntu wigeze kuba guverineri wa manyema ni imwe mu maprovensi atatu yavuye muri kivu akaba yarigeze kuba na minisitire wungirije minisitiri w'intebe ushinzwe interiyeri akaba kandi ubu ngubu ari we munyamabanga mukuru w'icyama cya pprd nicyo cyama cya perezida muri make bwana nyarugabo abantu benshi bashidikanyaga ko uh, perezida joseph kabila aza kwemera gutanga ubutegetsi ahitamo uzamusimbura ariko none birabaye ibi byaba bivuze iki uh, kuri politike ya kongo mu rwego rwa politiki y'igihugu bivuze ibintu byinshi ariko cya mbere ni uko noneho abari bafite ubwoba ko uwo bita dofe hano uzasubirira perezida atazatorwa noneho izo mpungenge zirarangiye kuko yatowe abari bafite impungenge ko perezida ashobora kuzatanga izina rye noneho nabo nazo zashize kuko atari izina rye yatanze bigaragaye ko atazisubirira ahubwo uyatowe niwe uzamusubirira ijambo rya gatatu ni uko bigaragara ko amatora hatabaye izindi mpamvu zitazwi amatora agomba kuba cyangwa se yegereje yenda kuba kuko noneho icyo nicyo cyari ikibazo gikomeye cyari gisa naho kitarabonerwa umuti ubu rero abakandida bari hafi kuba icumi abazahatanira uwo mwanya bwana moyize nyarugabo ah, ikindi kibazo gikomeje kuvugwa cyane dore ko uyu munsi ari nawo wa nyuma abakandida bagomba gutanga kandidatire yabo ku mwanya w'umukuru w'igihugu hari umunyapolitike wifuza kuzaba umukandida uwo nawe ni moyize katumbi kugeza ubu igihugu cya kongo kitaremerera ko yinjira mu gihugu mubona ko ibyo atari imbogamizi kuri politike y'ubwisanzure muri icyo gihugu icyo kibazo ntabwo ngifitemo ubumenyi buhagije ntabwo nagikurikiranye nzi nimba yaranasabye nyine ofisiyelemo akoresheje inzira zagombaga gukoreshwa eh, cyangwa se nimba nawe nyine yumvaga ari buradoferi ari uguhangana uyu munsi minisitiri ushinzwe itangazamakuru amaze kubivugaho avuze ko ngo atigeze agera ku mupaka wa kongo ahari abaofisi ba kongo yagarukiye ku mupaka wa zambia sinzi rero impamvu koko banze ko yinjira ariko ibigaragara ni uko hari ikibazo ikindi kigaragara ni uko bisa naho atoba akibonye uburyo bwo gutanga kandidatire ye cya nyuma ni uko uko ntekereza ni uko nanone yari ahagarariye umutwe umwe wa opozisiyo kandi hakaba hari abandi eh, bakandida benshi ba opozisiyo wenda bashobora kwishyira hamwe bakagira uwo bashyigikira wenda byo nabaha n'amahirwe menshi kugira ngo batsinde amatora cyangwa se nyine bagire amajwi menshi kuruta uko nanone bagira bugira abakandida benshi bigatuma bikababuza amahirwe bose yo gutsinda amatora Ah, mu gusoza ah, senateri moyize nyarugabo mwebwe ishyaka ryanyu ryaba ryarifatanyije n'iryo huriro mwavuze perezida kabila yagiranye ibiganiro naryo kugira ngo bahitemo uzamusimbura ishyaka ryacu eh, ryifatanije n'andi mashyaka ya opozisiyo yinjiye muri guverinoma cyagiye hari ibiganiro ibiganiro byavuyemo guverinoma y'ubumwe ubwo rero nibwo icyama cyacu cyari muri ibyo biganiro cyinjiye muri muri guverinoma kandi hagati aho eh, ibyo byama byose bya- bya opozisiyo byinjiye muri guverinoma byagize icyo bita regroupement regroupement ni ibyama byishyize hamwe ku bw'amatora iyi regroupement yacu yitwa g 18 iyo g 18 rero iri mu bindi byama n'izindi regroupement zishyize hamwe gutora u- uyu mukandida batoye uyu munsi uwo eh, ramazani shadari senateri moyize nyarugabo ndagushimiye cyane kubw'akanya uhaye radiyo ijwi ry'amerika kugira ngo tuganire murakoze cyane uwo yari senateri moyize nyarugabo icyo nakwibutsa abumva radiyo ijwi ry'amerika ni uko icyo kiganiro ah, twakigiranye nawe ku munsi w'ejo ubwo wari umunsi wa nyuma wo gutanga kandidatire ku bifuza guhatanira umwanya w'umukuru w'igihugu mu rwego rwo gushaka kumenya icyo icyemezo cya perezida joseph kabila kivuze kuri politike ya kongo natumiye muri studio yacu bwana enoc ruberangabo sebineza uyu ni inararibonye muri politike mu karere k'ibiyaga bigari yigeze no kuba minisitiri wungirije ushinzwe itumanaho muri kongo bwana ruberangabo ikaze cyane mu kiganiro murisanga ku ijwi ry'amerika
muraho di Mura- mura- murakoze kuba mwadutumiye urakoze cyane ubundi nigeze kuba n'umudepite muri asambeye eh, ya taranzisiyo urakoze cyane Ah, undi turi kumwe ni delphin rukumbuzi ntanyoma ni impuguke mu bijyanye na politike y'akarere k'ibiyaga bigari bwana ntanyoma akaba arimo kwigira impamyabumenyi y'ikirenga muri kaminuza ya rotterdam aho ni mu gihugu cy'ubuholandi bwana ntanyoma ikaze nawe mu kiganiro murisanga ntanyuma uranyuva
ndakumva ndi muraho neza edi Eh, muraho neza cyane Ah, reka duhere kuri ah, bwana enoc ruberangabo sebineza Ah, nyuma yo kumva amakuru yatangajwe ku munsi w'ejo ah, na minisitiri w'itumanaho lambert mende avuga ko perezida joseph kabila ataziyamamariza umwanya w'umukuru w'igihugu ko ahubwo yatoye uzahagarira ihuriro ryabo mwabyakiriye mute ni ibintu mwari mwiteze cyangwa se mwaratunguwe
Eh, mu- muraho kandi reka nongere nsuhuze eh, berife tumaze igihe twaratandukanye yaradusize hano kinshasa Eh, nsuhuze n'abandi batwumva ah, kuri iyi radiyo yanyu Eh, eh, zaradutunguye yacunguye ariko twari tubitegereje eh, twitegerezanyije amatsiko menshi cyane Eh, ndetse eh, byari bisa n'ibiteye biteye n'ubwoba kuko kuko gu- ku- kurindira gutegereza byari bisa n'ibitwaye iminsi eh, haba impaka nyinshi kuva mu myaka ibiri eh, manda ya kabiri irangira eh, abantu ba opozisiyo bakavuga ko we ashaka manda ya gatatu nabo bakavuga ko yubahiriza constitution ubwo rero eh, wenda turaza kubigarukaho kabira n'umuntu uzi gu- gu- kubika amabanga yiwe kugeza ejo rero mu masaha uwo muntu yavugwaga eh, nta muntu wari uzi ko ku bwiwe adashobora kuzana kandidatire yiwe ngo wenda ni nabwo bwoba abaturage bari bafite ko bishobora guteza ibibazo Eh, ibyo arabikora gutyo ariko igikuru muri byo nyine ejo abantu basa n'abaruhutse cyane hano ku ikinshasa ku mugoroba hari umwuka mwiza cyane abantu bose eh, basa n'abaruhutse nyine hari nk'ikintu cyari kibari hejuru ki- kibaremereye basa n'abatuye hasi barambitse hasi Mm. U- urakoze cyane ah, reka na tubaze na delphe wowe ah, waba waratunguwe cyangwa se ah, wabonaga ari ibintu bisanzwe
Eh, murakoze cyane direka nanjye mbonereho gusuza honorable noke tumaze iminsi tudaherukanye
Mm, arakumva ntekereza neza ko eh, ndabona Mu- ari- ndabona, ndabona we nk'umuntu uri kinshasa wenda araza ku- kuba abyumva vuba no kuba bikurikirana umunsi ku munsi ariko nanjye byarantunguye cyane cyane ndetse um, ndebye uko nagiye gukurikirana guhera
De- de- de- delphe telefone yawe sinzi ah, na- ntabwo turimo kukumva neza delphe
aha muri kunyumva neza eh ubwo turakumva
aha nsaba ntego
Eh, nari mvuze ngo byarantunguye cyane kubera ko si nanjye nari ntaremera ko um, ko perezida kabila ashobora ku- gufata icyemezo kiremereye nka kiriya ugereranyije n'uko abantu bagendaga bamuvuga bamubona batekereza ko impamvu amatora atsinda ari uko ashaka kuzagaruka urebye ibyabaye muri bibiri na cumi na gatanu igihe itegeko ryashakaga guhindurwa muri ah, muri paralema rikazana nabwo induru nyinshi abantu bakekaga nanjye nari mu bakekaga ko ashobora ku- kuzagaruka ariko ukurikije na experience yo muri rejo hariya mu karere cyane cyane no muri afurika mu buryo bunini ubona abaperezida benshi ba- ba- ba- bameze nk'abamasha kumara imyaka myinshi cyane we ko yari akiri n'umuntu mutoya umuntu akagira ngo wenda anturaje yiwe izoguma imubwire ngo garuka n'ubundi n'abandi baragarutse byarantunguye cyane Mm. U- u- urakoze cyane Ah, bwana ruberangabo yaba wowe ndetse na delphe mwese muvuga ko musa nk'aho mwatunguwe Ah, hari n'abakomeje kuvuga ngo kabila ashobora kuba yarageze ku cyemezo yafashe kubera igitutu cy'amahanga kuri mwebwe mubona impamvu yaba ari iyihe Ah, noneho perezida kabila yemeye kuvuga ko ataziyamamariza umwanya w'umukuru w'igihugu mu gihe abantu benshi nk'uko namwe mwabivuze ah, mwibazaga ko ah, ashobora kongera kuziyamamaza
Eh, babe- biragoye mwadutumiye kugira ngo dutange ibitekerezo ni ibitekerezo ariko yego eh, ntawamenya i- i- i- ibyari mu- mu- mu- mu- mu mutwe wa wa perezida kabiri uko yatekerezaga n'ibyabimuteye biragoye mu kwinjiramo no kumenya i- ibyari birimo ariko nk'uko berifa bivuze akamenyero nyine kari muri afurika eh, nuko abategetsi abaperezida eh, bakomeza kugaruka ku butegetsi ndetse bahindura za konsiyo cyane ni- ingero ni nyinshi cyane n'ibihugu bi- eh, bi- dufitanye imipaka niko babigize Eh, ndetse n'abantu biwe bo bamu- bo hafi ndetse barimo n'uriya mugabo shadari hari ubwo yanabivugiye hariya muri provinsi ya ekwateri ko ngo perezida ari kabira ndetse bisa n'ibigiye nyine gusakuza hari abamilita benshi babivugaga ko agomba kugaruka ariko nyine akora kiriya gikorwa gikomeye mu mateka ya kongo ya afurika urundi ruhande ntizadutangaza cyane kabira kuva ari ku butegetsi cyane intambara zimaze kogogoza muri congo hari ukuntu yakunze kugaragaza gutungura abantu mu madesiyo yiwe ndavugaho bukeya nihuta ndibuka igihe wari se kabira apfuye afata ubutegetsi muri disikuru yiwe ya mbere yahamagaye masire ko agomba kugaruka kuko se deja yari yaramwanze atakizi kinshasa bibuka twari bukavu icyo gihe hari ubutegetsi bwa rfd ndetse abategetsi ba rfd twagiye kubona muri uwo mugoroba bukavu nabo baratangaraga bakavuga ngo biriya bintu amasezerano ya rusaka ndetse bamwe bashaka no bababaye bavuga ngo amasezerano ya rusaka yashoboraga no kuba no kubahesha gukomeza intambara rumva n'ubutegetsi bwabo bugakomera bugakomeza akora izo ngizo yemera ziriya negosiyasiyo zirarangira yemera kugabana ubutegetsi burimo aba vise perezida bane icyo ni ikintu cyabaye icya mbere ku isi yose n'ahandi ku isi biraba birarangira bakoresha amatora demokaratike araba fevriye harimo ibibazo aya kabiri aya mbere haba ibibazo intambara hano ikinshasa icyo gihe ngewe nari mpari twamaze iminsi ibiri abasirikare ba bemba n'aba kabira barwana ariko birarangira abantu bati azahindura itegeko nshinga bahindura za aritikire zimwe mu bihumbi bibiri na cumi na rimwe ariko ntiyahindura ririya ryo gusubira kugaruka ndetse ndabisita cyane mu bihumbi bibiri na cumi na kabiri hano habaye inama ya francophonie perezida w'ubufaransa aza hano icyo gihe haba ikintu cy'umwuka mubi n'ubufaransa ku buryo banavugaga ko perezida w'ubufaransa ngo atashuruje kabira bamurega bamurega kandi akiri mu mwaka wa kabiri wa manda yiwe ngo ko agundira ubutegetsi sevure harimo n'ibintu harimo n'ibintu za duruwa de rome birakomeza rero ibyaje kugaragaza ngo ko agundira ubutegetsi ni uko nyine mu bihumbi bibiri na cumi na gatandatu haba za negosiyasiyo nyinshi cyane sinuzisubiramo ngo ngo turangize kugeza ubwo turangiza umwaka aribwo mu kwezi kwa cumi n'abiri aribwo manda yo yarangiraga nyine bidashobotse ko amatora aba ubwo rero twinjira mu mwuka mubi cyane hano mu gihugu imyigaragambyo abantu barapfa kuri uyu mwaka ushize nibwo abasenyeri ba gaturika icyo bita senko n'inama ihujije za ba eveke bo muri congo kabira arabemerera abahamanda yo gukora ibiganiro wenda ibindi bitangaza bya kabira ahandi nsubira nkunda kuvuga muri izo bintu by'amahoro cya gihe emeventura yarwanaga hariya kuko njyewe nagiye n'ikambara mu bintu by'imishyikirano na emeventura yakoze ikindi kintu cy'igitangaza cyo kwemera kuganira na emeventura emeventura ufite imbaraga yafashe igoma ndetse batinya ko ushobora no gufata irukaba ikindi gitangaza yatunguye abantu muribuka imibonano yagize na perezida w'u rwanda hariya ku mupaka igihe sendepe yarangiraga nabyo byatunguye abanyekongo ku buryo bamwe babigiriyemo ibahati mbi basa n'abataye umutwe niko nuvuga nka kamere wari perezida wa asambure icyo gihe nicyo gihe yakoze deklarasiyo yo kubivamo kubera iryo tungura rya kabira yakoze igitendo cyo gutungurana ariko gishakisha amahoro ubwo rero nubwo hariho umwuka mubi hariho tansiyo nini cyane ntitwashobora kuvuga gusa ngo za poresiyo interinasiyonari cyangwa mu gihugu ngo nizo zatumye eh, ejo afata iriya decision Eh, ariko twibuke ko buri gihe kuko yanavugaga gake bugi- buri gihe afashe ijambo kabira abanyamakuru babigarukagaho niba aza atava- atazongera gushaka manda ya gatatu akavuga gusa ko azubahiriza konsiyo ariko amahanga n'amaradiyo mpuzamahanga buri gihe nabo bakagaruka ngo nu- ngo agomba kuvuga cyane na opozisiyo ngo agomba kuvuga neza ko atazongera kugaruka ariko ndibuka muri konferanse de presse yagize mu kwezi kwa mbere eh, ni n'umunyamakuru ndagira wo hanze yarabajije muri sare ngo niba ufite konstitution ayihe uriya munyamakuru kuko na- navuze kenshi ko nzayubahiriza none rero ejo akoze biriya ndagira ngo nubwo umuntu ati- bi- adashobora kuvuga ngo ni igitangaza ngo yakoze byiza byinshi wenda hari n'ibindi nyine byinshi atakoze ariko turiya kintu gisa n'icyo kuvuga ngo arengere igihugu gikomeze mu mahoro kuko abantu bavugaga nyine ngo wenda azongera yitoze bizana imvururu nk'uko twabibonye mu bindi bihugu ariko kiriya kintu cyabaye icyo kurengera igihugu bavuga ngo ni kubera za- kubera ko bamwoteje igitutu yego birashoboka ariko ahanini bareke tumushimire ko eh, yemeye kurengera igihugu akemera n'icyo gitutu kuko hari abanze kwemera icyo gitutu barakomeza n'ubu ngubu barakomeje kandi bigateza ikibazo bigateza ibibazo igihugu urakoze cyane bwana ruberangabo Ah, Delphin, mu magambo make cyane ah, bwana ruberangabo yari avuze ko icyo gitutu gishobora kuba cyarabayeho ariko ngo nanone kabira amenyerewe ko akunze gutungurana
Um, ndatekereza ko honorable uh, enoke afite experience nini mu mu kumenya kumva context na politike ya congo kundusha ariko nanjye nemeranywa nawe nk'ibintu nka bibiri ni uko um, perezida kabila ni umuntu udakunda kuvuga cyane cyane cyane iyo umureba muri sosiyete yacu ya kongo ukuntu abandi banyapolitike bakunda kujya kuri sene za politike no kuvuga ibintu byinshi no gusezeranya bimwe batazakora icyo ni kimwe kiza ki- kimu- gikunze kumugaragaza Ehm, icya kabiri ni uko ah, iyo perese yabayeho yaba iriya lenterne yo mu gihugu hagati n'iyo y'amahanga ku buryo umuntu atovuga gusa ko ah, wenda ari ari ubushake bwiwe bwonyine ariko nanjye ndajya kwemeranywa na honorable noke ko ehm, ukurikije izindi kontekite twabonye aho izo peresiyo zabayeho zikaba nini ndetse cyane ariko bakaguma bakavansa bakagenda ni umuntu ufite igisi- igisoda ni umuntu ufite abapolisi ni umuntu ufite serivisi za sekirite nyinshi ah, ni umuntu utovuga ngo yagize ubwoba ko mu gihugu hagati abantu bazosubira bakazamuka kubera ko hari amatantative yabaye n'ubundi bakayakalma wenda byaba byarabaye hakoreshejwe imbaraga nyinshi cyangwa se nkeya ariko n'ubundi ubona yaragifite izo mbaraga z'uko yari kuvuga ngo ndakomeje ah, byatera imvururu n'ubundi akaba yaragifite n'abo bantu bari kumufasha kuzihosha okay Uh, nubwo atari byiza ariko umuntu ntekereza ko yari ishoboka uvuga ko yayitinye ngo ntakishoboye ndahamya ko um, yakoze intambwe nziza irimo kurengera igihugu no kugitekereza kurusha inyungu ziwe nk'umuntu no kurusha kumva inama ziwe iruhande Bien sûr, uh, hamwe n'uko uh, iyo peresiyo yabayeho nayo kikaba ari ikintu abantu batokwibagirwa naringiye kongeraho ikintu kimwe gitoya ntazi wenda niba kiza kuza mu biganiro ariko no ku no gufata ubutegetsi yari afite kugira ngo abe ya- ya- yatekereje neza umuntu yobusingiriza akazabukomezanya nacyo cyoba kiri mu byatumye uyu munsi afata kiriya cyemezo urakoze cyane ah, bwana ntanyoma iyi mwumva ni radiyo ijwi ry'amerika ivugira i washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda ikiganiro ni murisanga muri studio ya karindwi muri kumwe nanjye edi rwema aho turimo kuganira ku cyemezo cya perezida joseph kabila wa repubulika iharanira demokarasi ya kongo cyo gutangaza ko ataziyamamariza manda ya gatatu kuri telefoni dufite n'abakunzi ba radiyo ijwi ry'amerika bifuza kugira icyo babaza abatumirwa bacu reka mpere kuri leonce wiriwe neza
mwene ni amahoro namwe yego uri hehe
neza tanzania musambi nyaruguru ikibazo cyawe
ahubwo nagomangire ntere ibisonshigirize zigamuti nterere magambo make cyane
agomba kuvuga ati perezida kabira n'ukuri imana imubenzi agira ahubwo imwongere imigeza ku buryo mwayiyumviriye yo gutanga undi mukandida Na- n'ahandi azarahanura n'abandi baze- baze barabika- baze barabika nk'uko nyine abana kwitwa kubanza kuwumira kugira abantu babanze bashyikire
U- urakoze cyane ah, leonce aduhamagaye ari mu nkambi ya nyarugusu mu ntara ya kigoma mu gihugu ah, cya tanzania yasaga nkaho ashimira perezida kabila kubw'icyemezo yafashe Ah, honorable Nya- ah, ruberangabo kabila yatangaje icyemezo cye ah, hari icyo bishobora guhindura muri iki gihe gisigaye cy'amatora mu buryo abaturage babona kabila cyangwa se babona ririya huriro ry'amashyaka ah, ryatanze bwana emmanuel shadari
Eh, sinzi niba ikibazo mbyumvishije ah, hagati aha kuva none kuzageza ah, kampanye itangiye A- a- a- aho- aho mbi- aho- a- a- kwezi kumwe aho mbihera honorable Ah.
rubera aho mbihera honorable rubera ngabo nuko ah, za sondage cyangwa se imibare yagiye itangazwa yagaragazaga ko kabira asa nkaho adakunzwe mu baturage bakavuga ko ah, haramutse habaye amatora anyuze mu kuri yashoboraga gutsindwa cyane ariko noneho kuba yatangaje ko ataziyamamariza manda ya gatatu byaba hari icyo bizahindura ah, mu bijyanye n'uburyo umukandida yahisemo azafatwa imbere y'abaturage mu gihe cy'amatora
Eh, sawa nibyo nari ntangiye kuvuga wadusabye guhanura ariko tutarabaha- tutarabahanuzi reka noneho tu- tu- tugerageze kubikora niba twabishobora muri inararibonye Eh, mumaze igihe nari- kinini cyane muri politiki y'ako karere Eh, eh, ko- ko- ko- ko- na- na- eh, nari mvuze ko kuva none kuzageza kampani itangira mbere y'ukwezi kumwe kuri iriya tariki ya mirongo ibiri na- na gatatu mm, hari ibintu bizahinduka mu bintu bizahinduka ah, i- i- i- ibyo wari uvuze ko kabira wenda mu gihugu cyose koko oh, n'ahandi hose uretse na afurika burya perezida iyo ari ku butegetsi nyine aba afite ibintu byinshi bimureba abaturage bakeneye noneho babibura bakumva nyine bashatse kumuhindura Eh, cyane cyane muri kongo hari ibintu byinshi byinshi cyane bitakozwe bo ariko niba ari na sondaje zabaye kuko hano iwacu nta nta zihaba sondaje sinzi ukuntu twabyita mu mvugo turimo tuvuga Eh, wenda abatwumva ba- ba- bazagerageza ku- kuzumva Eh, N'ibipimo.
sondaje zabaye umunsi w'ejo utaraba nyuma y'umunsi w'ejo hagati aha muri aya mezi atatu cyangwa ane hari ibintu bizahinduka kubera izabaye ejo Eh, kabira rero kiriya gikorwa yagize cyo gusezera hari ikintu eh, opozisiyo yari yaragize nka nka poroje de sosiyete cyangwa se imigambi ya- ya- y'ubutegetsi ni ukuvuga ngo kabira tumwirukane kuko ahaye ashaka kujya kuri manda ya gatatu abaturage icyo kintu rero nicyo bari bafite cyane kuba kabira kiriya kintu yagikuyeho icyo yizeyeho habe n'umwuka wari hano muri vile ya kinshasa vile ya kinshasa ni igihugu ni igihugu i- i- ibamo miliyoni zirenga cumi n'ebyiri i- cyangwa cumi na zibiri Ah, umwuka wari hano honyine kinshasa wagaragazaga ko iyo tuza kuba dukora sondaje nka kuri buraya babikora ah, hari amanota y'akabira yashoboraga kuzamuka ariko ikindi rero si we witojeje nyine ni- nicyo cyatumye n'iyo sondaje wenda amanota azamuka uriya mugabo yatanze agiye kwikorera ibyaha byose bya kabira eh, biraremereye cyane kuko umuntu iyo ari perezida nyine ari imbere bamurega i- ibintu byinshi atakoze Eh, mugabo ibyo wenda byari kudashoboka gukorwa babimushyiraho hagati aha bagiye gukora iyo bwabaga batekereze amasitarateji politike noneho n'abandi bakongera biwe cyangwa se abandi bazapiganwa nawe bamaze kumenyekana nabo bazaza biga nyine kandida wa kabira kugira ngo bazamutsinde hagati aha hari ibintu bizahinduka kubimenya biragoye kubimenya ariko ndagira ngo amatora ubu ngubu uko ameze afite izo bita dushobora kuvuga nka senkanti senkanti kuri opozisiyo na majorite ishanse zo gutsinda zigiye nko kungana keretse nyine muri ano mezi icyo tutaramenya keretse opozisiyo ishoboye kugira kandida umwe uko tuziranye rero twebwe abakongomani ibyo nabyo ntizoroshe kugira ngo bumvikane hagira hagire urebera uwundi bakandida benshi bishobora guporofita kandida watanzwe n'ubutegetsi urakoze cyane bwana rubera ngabo reka dufate undi mukunzi wa radiyo ijwi ry'amerika cyiza wiriwe neza
Mwiriwe uri hehe
mu burundi ikibazo cyawe
alo ikibazo cyawe cyiza
ahubwo jewe ni nk'intererano nashaka gutanga yego
yego jewe bwa mbere na mbere nashaka gushimira perezida kabira ku ngingo yari yafashe bikagaragaza yuko neza burya abaperezida bacu basanzwe bo muri aka karere basanzwe ari abaperezida bakunda igihugu gusumba uko bakunda ubutegetsi bwabo urabye nka perezida wacu wa ngaha mu burundi karaba kabira biraboneka neza yuko ari abaperezida bakunda abanyagihugu bagakunda n'inyungu z'igihugu gusumba uko bakunda igihugu gusumba uko bakunda ubutegetsi bwabo kuko tugomba yuko bari bananiwe kubihinyanyura bakaguma ku butegetsi ariko ku neza y'igihugu bakabisinyira ibyo ni iteka rinini ku gihugu gusa nkagabira cyane cyane bajya mu munyepolitike na bajya abandi bashatse gusoma ko ziri zose ingero zitabivuga bakazana akavuyo mu gihugu kandi atari byagaragaze neza yuko azokwitoza ubuzima bw'abantu bukahasinzikarira bajya abanyepolitike bafatanije n'abazungu guverinoma barakwiye guhindura bagakora biri mu mategeko cyiza urakoze cyane kuri ibyo bitekerezo byawe delfe twarimo tuvugana na bwana ruberangabo ku bijyanye n'ibigiye guhinduka kuva none kugera igihe cy'amatora bwana ruberangabo yari avuze ko mu bijyanye n'amashyaka atavuga rumwe n'ubutegetsi bashobora guhindura sitarateji bari bafite kuko bari biteze ko kabira ashobora kuziyamamaza noneho bagakoresha iyo turufu kugira ngo bamusebye ndetse byagaragaraga ko n'amajwi ye asa nk'aho yari hasi cyane mu bijyanye n'uko abaturage bamubona wowe ubona hari icyemezo cye hari cyo cyahinduye mu mukino wa politike aho ngaho muri congo
murakoze cyane edi nagira ngo ngaruke wenda ku kantu kamwe biriya bintu byitwa sondaje biza bikorwa iwacu muri congo inyinshi tuza tuzikura kuri iyo organizasiyo yitwa berisi tekereza ko ari ibintu biba biri biyeze sinzi ijambo ryiza umuntu yakoresha ry'ikinyamurenge mpaye mvuga uba ubona ari ibintu biba bifite motivasiyo ziri politiki biba byakozwe mu buryo buri politiki kugira ngo berekane ko bashaka kandida runaka kwerekana ko ari we ufite amajwi menshi ariko bigaragara ko puvuware ya perezida kabira mu myaka bamaze kuba mirongo ibiri harimo ibintu byinshi abantu bifuzaga ko baba baragezeho batakoze neza nanjye ndi mu batekereza ko hariho byinshi byari kuba byarakozwe neza bitakozwe neza ariko hari abarenga bakagera kure cyane bakamugerekaho n'ibindi bintu utagombye kubona ko ari we wabikoze kubera ko tumaze imyaka myinshi turi mu buzima bumeze kuriya ibyo byifuzo abantu bafite by'imyaka myinshi bakabigaruka byose tukaza tukabigereka kuri uwo muntu duhaye tubona mpaye natekereza neza ko perezida tuza gutora uyu mwaka mu myaka itanu azoba neza ameze nk'uko kabira ameze uyu munsi kubera ko hari abadusezeranya ibitangaza ko bazubaka n'ibiraro bigenda mu ijuru mpaye mbona batazoshobora ariko kubera ko ibintu byo gukora ari byinshi cyane by'ibyifuzo abanyagihugu bakeneye kubisubiza bikaba ari ibintu bizatwara igihe kirekire niyo mpamvu ubona popularite yiwe mu buryo n'uwabikora mu buryo bwiza yaba yihaye ariko nagira ngo nibutse n'iki ngiki buriya popularite muri congo yubatse ku kintu cy'uko iyo umuntu ari gukiritika ntituba tureba abantu ntekereza ko ari nayo ni defi ikomeye duhaye duhura nayo n'ubundi no mu gihe kiri imbere iyo umuntu ahagaze avuga ngo ba runaka ntibakoze ibi bintu neza uwo muntu arumvikana kuruta umuntu titubona umuntu uhaye uzana ikintu kivuga ngo noneho ngewe ndaje ngo nkore ibi n'ibi n'ibi n'ibi n'ibi naringize ngo wenda nsozereze kuri iki ngiki amatora muri congo ntabwo ari popularite muri sanse yo kuba umuntu yazanye ibitekerezo byiza hazamwe nosiyo ya rejonalisme y'uburyo abantu bagabuye mu marejo cyane cyane bikarenga ndetse bikajya no mu moko ni ukuvuga mu byo umuntu yotegereza uno munsi icyo kintu ntigihinduka muri iki gitondo n'umugoroba kandi icyo si icyo gushyira kuri perezida kabiri na bano bantu bandi bose bari muri politiki bahaye baba abakandida ku buperezida iyo ubarebye neza aho baba bahagarariye hanini ni ukubavuga ngo wenda nkomoka muri porovensi irimo abantu benshi y'abantu b'iwacu bashobora kunyumva iyo kirivaje ntirashyira muri congo tekereza ko ikeneye gukorwaho cyane mu buryo bunini naringize ngo wenda mbwira abahaye badukurikira ko icyo honorable yaravuze kiragoye cy'uko opozisiyo bazihuza ngo bagire umukandida umwe iyo sire hari intambwe bamaze gutera n'ubu nyine ko baravuga ko uwitwa kamere n'uwitwa felix kirombo na eve bazayiba ngo bahuriye kwa muri biro zo kwa kamere bagiye kwiga kuri icyo kintu ariko ntekereza ko kigoye kubera ko ubundi si ikintu cyubaka umunsi abantu bagiye kujya gutora
urakoze cyane bwana nta nyuma kuri telefoni dufite abandi bakunzi ba radiyo ijwi rya amerika dufite ndayizeye wiriwe neza
wiriwe wiriwe uri hehe
nijumbura mu burundi ikibazo cyawe
ikibazo cyanjye ikibazo mfise turi ko turihweza uku kuntu icyemezo perezida wa kongo yari yafashe ni icyemezo cyiza cyane kuko abantu bose bari bahanze amaso we nk'abakongomani nka bose ndetse n'ibihugu biri impera bihana urubibe na kongo ko byaboneka neza ingene turiya ingene amatora yagiye asubikwa asubikwa hakurya muri kongo ni ibintu bitari bisiguritse neza mugabo rero abaperezida bo muri afurika barakwiye kuhakura ikigwa bakamenya kinobone ni kubera iki icyo bakwiye gukora mu gihe nyacyo kuko urabona ko bateba kubikora mugabo bakabikora ntawe uzi ko hari ubwoba ariko ubwenge sindamubonera amahirwe menshi kuko yoba yamugennye nko ku bwoba simbona yuko azohava icyo ahakura rwose kuko ntiyari azwi rwose abantu benshi baranakangutse ntiyari azwi ntiyavugwa cyane
urakoze ndayizeye ikibazo cyawe mu kanya ndasaba bwana ruberangabo agire icyo akivugaho ariko dufite na joseph kuri telefoni wiriwe
mwiriwe mwiriwe uri hehe
ni mu rwanda mu ntara y'amajyepfo ikibazo cyawe
mu ndamukirizo umutumire uwo ruberangabo barakumva
ndabumva ndabumva muraho
yego yego
ikibazo joseph
akabazo kanjye nk'umuntu wabaye mu bintu bya politiki iyo yitegereje uriya perezida joseph kabila yemeye gutanga ubutegetsi akiri mutoya mbese ntashatse kubugundira ese nk'umuntu w'inararibonye urabona bari kiriya gihembo cyagenewe abaperezida hano muri afurika bemera gutanga ubutegetsi ku bushake bwabo Eh, ndabona kiriya cya- cyateganyijwe n'uriya mugwizatunga mo iburahimu mwaba mubona eh, uriya perezida laurent kabila akimirita joseph kaba Kab- akabazo kanjye karaka ni joseph kabila urakoze cyane Ah, bwana ruberangabo ikibazo cya ndayizeye ah, ahanini wagize ati ah, ese amahirwe y'uwasimbuye kabira y'uzasimbura kabira cyangwa se uwo batanze kuzahagararira ririya ri- huriro ramazani emmanuel shadari ngo angana ate ese rama shadari ni muntu ki hanyuma unavuge kuri icyo kijyanye ah, n'igihembo cya mo ibrahim ah, atanga buri mwaka ku baperezida ba afurika batanga ubutegetsi mu mahoro
bo wenda umuntu yavuga amahirwe na- cyangwa se n'amahirwe make ko yagira icyo ahindura muri kongo Ah, burya umuntu umutegetsi ah, amenywa a- a- ari a- atangiye gukora biragoye eh, kuko uko tumuzi ni umugabo ufite amashuri ahagije ndetse no mu mashuri yagera ku bwenge bw'amashuri bwinshi ya- yakoze imirimo itandukanye yo muri leta Uh, muri pprd twamubonaga ari umuntu w'imbaraga ukoranye imbaraga nyinshi cyane Eh, twizeye ko hari a- hari akantu azakora gatandukanye na sisiteme yari ihari kuko a- a- nta bantu baba basa yego kabira n'uzakomeza kuba perezida simbizi niba manda aza- abe- izarangira ari kuri perezida we- we- w'ishyaka nyine riri ku butegetsi niba atsinze niba atsinze ariko eh, aracyari umuntu muto ni umunyabwenge ufite amashuri menshi afite egisperiyanse mu gihugu eh, twizeye ko azagira icyo ahindura kandi nyine niba ntacyo ahinduye eh, twizere ko mu myaka itanu hazongera ah, kuba itsimburana nk'iri ryabaye mu buryo bw'amahoro Eh, naho agashimye uwo mugabo abu- abuze eh, nk'umunyekongo eh, ndumva byaba bibaye ishema ry- ry'igihugu cyacu eh, ry'umuperezida wacu kuko nyine anakoze ibintu bidasanzwe Eh, nk'uko nabivuze mu mateka yo hasi intambara zogogoje aka karere sevure ubu ngubu bagiye ahantu henshi eh, hari hari uturere turimo umutekano muke nk'akarere ka noru kivu sudi kivu eh, izo muri kasayi zari zimaze gutambuka Eh, ariko igihe cyabaye icy'intambara muri kongo harimo ibihugu bi- bi- bi- biribaza ko byari birindwi birwanira muri kongo icyo gihe yabaye umugabo arahaguruka ibyo bihugu birataha ahamagara abakongomani bahurira mu butegetsi kinshasa Eh, cyane cyane aka kantu katamenyerewe cyangwa se eh, katamenyerewe muri afurika muri aka karere ka k'ibiyaga bigari a- afurika yo hagati Eh, ndumva eh, amatora niba agenze neza nta zindi mvururu ziyabayemo eh, kuko niba ukiri ku butegetsi kugeza butanze eh, ndumva azaba agiye mu mateka ya afurika no mu mateka y'isi Eh, ish- amashimwe rero azabona eh, niyo ngiyo wenda azayibona ariko za kiriteri z'ayo mashimwe kuko babivuga ni byinshi bizwamo bone guverinanse ibintu bindi bya reterinanse birimo Eh, simbizi nka n'iki kizamini agitsinze akabona ku gashimwe twabishimira nk'abanyekongo kuko ni igihugu cyacu ntabwo ari kabira nk'umuntu umwe gusa Eh, bwana ruberangabo hari n'abavuga ngo ya- yego yateye intambwe imwe nziza ariko ngo hari n'ukuntu yateye ebyiri inyuma ah, b- b- ahanini bakabihera ko ah, kongo yabujije umunyapolitike utavuga rumwe na leta ariwe moise katumbi kwinjira mu gihugu kugira ngo atange kandidatire ye kugira ngo aziyamamarize umwanya w'umukuru w'igihugu abantu bakabibona nk'aho ah, a- a- ari ikintu kije ah, gutakaza ah, icyo cyizere cyangwa se ah, uburyo babonaga kabira dore ko yarafashe icyemezo cyo kutizama- kutiyamamaza
Eh, eh, hari icyo bita mu mu gifaransa ngo debonegere muri politike politike ni ikintu ki- ki- kigoye cyane n'uwo muvukana eh, iyo munyuranyije muri politike biba bibi cyane ndetse kuruta kuko uriya moise eh, yari uw'iwabo bo a- ariko impamvu zatumye bamwimirira hanze eh, twe nyine nk'abantu ba- ba- batari aba hafi ba- ba- ba- ba kabira ba- ba- ba- bamugira inama buri munsi biragoye kubimenya bo ariko ik- hari ikintu cyagumye kuvugwa reka nkigarukeho ni ikibazo cya nasiyonalite Eh, wenda banadutumiye twebwe turi abanyamurenge na delphine umunyamurenge muri iki gihugu twigeze kuhagirira ikibazo cy'ubwenegihugu ndetse ki- n'intambara zimwe nicyo cyo cyari gishingiyeho Eh, kandi mu buryo bw'amategeko twebwe n'ubundi n'igihe iri tegeko rihari iri itegeko nshinga rihari nitwe twaritoye muri transition iyo aritikire y'icumi eh, sinzi uko uko babyita mu mvugo turimo tuvuga ingingo ya cumi Eh, ingingo ya cumi njyewe na- natoye na- na- narayanze narayanze kuko ukuntu yatowe kandi sinayanze ko itatwemereye kuko ntitwasabaga nasiyonalite niko nanababwiye nababwiye ko twebwe tudasaba nasiyonalite baranga barayitora uko bayitoye nasiyonalite ya kongo ni ukuvuga ngo ni imwe gusa ntishobora gufatikanwa n'indi nasiyonalite donc ufashe iyindi nasiyonalite yo hanze uba utakaje iya kongo kandi kuvuga ngo usure ugaruke ubone iya kongo hari za porosidire zigomba kuhaba Na- nasiyonalite kuba atabyumva ni ubwenegihugu Mm.
ubwenegihugu ubwenegihugu kiriya kintu rero ubu ngubu kigoye abandi banyekongo batari twe abanyamurenge cyangwa aba- abatutsi muri noru kivu ndetse n'abahutu bo muri noru kivu kuko icyo kibazo twara- twa- twagihuriragaho ubu ngubu kigoye abandi banyekongo kuko n'abanyapolitike benshi dufite nk'ubu izo nasiyonalite bara- barabibuze rero ririya tegeko iryo ryonyine barishije mu bikorwa murize uko numva niba icyo bavuze ari ukuri kuko na jeune afrique yigeze kuzandika igaragaza ko yigeze kugira nasiyonalite y'ubutaliyana ntibishoboka ko yaba kandida muri kongo ibyo byo ni uko ariko eh, impaka za hano mu gihugu ni uko bavuga ngo baza kubi- kubisobanura abandi bakavuga ngo oh, ntabwo ari we wenyine ntabwo ari we wenyine n'abandi barazifite ariko ibyo rero sibyo bigomba ku- kuba urwitwazo rwo kwica itegeko nshinga eh, ngo abantu noneho nti- ntibaryubahirize Eh, mubize rero eh, birababaje kuba nyine umuntu nka mowize ni umuntu ukomeye eh, hari umugabo uvugwa cyane muri kongo ntiyaza ngo apiganwe n'abandi atsinde cyangwa atsindwe ariko nireba kuriya none ntiyabashije ku- kuzaba kandida Ura- urakoze cyane bwana ruberangabo Ah, reka mfate undi mukunzi wa radiyo ijwi ry'amerika vincent wiriwe neza
mwiriwe neza edi rwema uri hehe
okay, ndavuga ndavugira hano mu mujyi wa kigali ubu ngubu nahamagaze ni ikibazo cyawe
Ah, ndamukiriza abatumire barakumva Okay. Ikibazo cya- muraho neza ikibazo nari mfite nashakaga kubaza abatumire ah, ese ko twamye dukurikirana um, uko ibintu byagiye bigenda muri congo nanashimira kiliziya katolika ko byitwayemo mwebwe murabona ko perezida kabira icyemezo yari yafashe ko ari nka kwa kundi umuntu akenshi agirwa inama ariko ntiyice amatwi ko ari umuntu w'umugabo cyane ko atabaye kwica amatwi ku cyemezo yafashe nk'uko abantu bakomeje kumugira inama ndimo ndareba rero nkasanga ah, ese iki cyemezo yari yafashe si nko guha amahirwe opozisiyo kugira ngo nayo ishobore kwegukana intsinzi cyane cyane nanasaba abantu mukurikiranira hafi politiki ya kongo ko mwasaba uriya munyapolitike ukomeye cyane Moise katumbi agahabwa umwanya wo kugira ngo yiyamamaze ko mbona ari umuntu akomeye cyane ko nawe ashobora kwegukana intsinzi umunsi Kandi- ntarengwa warenze
Ah, halo?
umunsi ntarengwa wo gutanga kandidatire ku mwanya w'umukuru w'igihugu waraye urangiye
okay bo eh, ikibazo cyanjye rero ndabona byaba byiza kugira ngo opozisiyo n'abemerewe kandidatire zabo eh, bakora cyane kugira ngo bashobore kwegukana intsinzi hanyuma uwo mu ishyaka perezida kabila akomokamo wenda ariko tubona atashoboye kugira byinshi ahindura hari n'ibyo asize dutunganije hanyuma akaba yazagaruka hanyuma y'imyaka icumi cyane cyane kubera umuntu akiri mutoya mukaba mwamuha ikindi cyizere ko nawe atashoboye ko nawe hari ukuntu yigaragaje cyane muri afurika nk'umuntu w'ibitekerezo ku ngingo yari ayafashe murakoze urakoze cyane ah, ah, Vincent Ah, bwana De- De- delphin ah, Vincent arasa nk'aho avuga iki cyemezo cya kabira gisa nk'aho gihaye amahirwe abatavuga rumwe na leta gufata ubutegetsi
Eh, murakoze cyane eh, nshimire Vincent ariko ndatekereza ko eh, niba muri bunyemerere reka ngaruke kuri iki kintu ntekereza ko ramazani shadari umurebye mu bandi bakandida mirongo ibiri na batandatu cyangwa se mirongo ibiri na batatu bamaze kudepoza amadosiye zabo yemewe n'abandi bavuga ko ba- yabagahaye yigwa ntabwo- ntabwo- ntabwo we muntu mutoya ndetse ntekereza ko ari mu ba- mu bantu bafite egisperiyanse nini um, hamwe ndetse ari mu- muri benshi bano ba mbere ko ubarebye ni ni- ni ni umugabo kimwe n'abandi muntu wayoboye province wayoboye mini- minisiteri ku rwego rukomeye akaba yarayo shaka riri ku butegetsi cyangwa kiri ku butegetsi tekereza ko ari umukandida munini kimwe n'abandi umurebye afite izo mbaraga um, nta make cyari ndetse n'indi ya kowadito bashyize muri iki kiganiro
Ah, delphin telefone yawe wonge eh,
aha muranyumva neza yego yongeye kubona
turakumva Eh, nari eh, nari mvuze ngo ntiwumva ko ibyo ibyo perezida kabila yakoze ari uguha amahirwe abamurwanya ko na na na ni ibintu bikiri muri kompetisiyo ntekereza ndetse njyewe nanibwira ko eh, amatora naramuka aba
Ah, delphin ah, De- De- si delphin ugereranyije n'abandi
telefone z'i buraya rero nazo nta kigenda
Na- Si- ok sinzi niba ari telefone yantengushye niba ari ikibazo cyane cyo uyu munsi imvura yaguye hano iminsi izuba ryinshi
Re- reka twumve reka twumve honorable ruberangabo kuri icyo kibazo cya Vincent cy'uko ah, kuvamo kwa kabira bishobora guha imbaraga ah, abatavuga rumwe na leta ku buryo bashobora kwegukana intsinzi mu matora y'umukuru w'igihugu mu mpera z'uyu mwaka
Bo, oh, oui, hari uwavuga gutyo uko uko birashoboka Eh, ba- ba- ba- ba- bakoze biyoruganije cyane biyoruganije cyane ariko urundi ruhande ndibwira ko byabacanze iyo bakoze imibare bavuga ngo kabira azitozwa kandi ntibitoza kubera ko nizo bagumye kubwira abaturage abaturage muzamwange kuko yishe itegeko nshinga none Ka- kabira ntiyishe itegeko nshinga ubu ngubu rero nk'uko derefa bivuze barasa n'abatangiriye ku izero bose Eh, ndetse nyine aba ba- ikindi du- tudashobora ku- guca ku ruhande eh, eh, eh, kandida wa kabira arasa n'ufatiye ku kirindi kuko eh, bafite inzego zimanuka zo hafi Eh, aha ngaha ntibitwaje mu bintu byo guspekera byo kumva amatora agenda muri afurika ariko hari ibintu byagumye kuvugwa kuko hano tuzatora dukoresheje eh, za ordinateri gusa Eh, ni ibintu eh, nta bandi benshi barabikora muri afurika ndagira ngo nabyo giteye impungenge opozisiyo yavugaga ngo barashaka gusiba amajwi ntawubizi rero ibyo nabyo uko bizagenda ariko ubu ngubu amatora nk'uko babivuga mu gifaransa ni uveri cyane abantu bose bafite ishanse yo kuzatambuka wenda abazarusha abandi kwiyoganizinga nibo bazatsinda nkuko mbibona
urakoze cyane iyi mwumva ni radiyo ijwi rya amerika ivugira i washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda ikiganiro ni muri isanga muri studio ya karindwi hano i washington dc muri kumwe nanjye edi rwema bwana ruberangabo mbere y'uko kabira agera ku cyemezo yafashe yakoze urugendo rusa nk'aho rwari rutunguranye mu gihugu cya Angola aho yamaze amasaha mirongo ine n'umunani muri wikendi ishize abantu bakavuga ko kugera kuri iki cyemezo Angola ishobora kuba yarabigizemo uruhare rukomeye cyane mwebwe mubibona gute
nabonye ibinyamakuru byinshi n'abandi bakora za analize bakomeje kubigarukaho ariko kabira wenda ndi naho ndi twahavuze cyane nyine tuzashaka undi mwanya tuganira ibyo navuze akora bitunguranye no mu bisanzwe ni umuntu utavugirwagamo cyane reka nkubwire ko uriya ambasaderi mudamu niki hareri userukira amerika muri musozi yaje hano kuri uyu mwaka ushize bamaranye amasaha abiri bombi gusa noneho tukibaza tutese amasaha abiri bavugaga ibintu by'amatora gusa amasaha abiri amasaha abiri kabira n'umuntu wari uzi kwibikamo ibanga ryiwe icyo atekereza bamugira inama akabikuramo desije afata nicyo kinatuma yanatunguranaga gutyo no kugeza n'ejo bundi ejo nyine icyo gihe ku buryo nzi yari umuntu ntabwo ari umuntu uvugirwamo izo yakoze njyewe nizera ko mu ruhande rumwe kenshi kenshi ku ijana nka mirongo itandatu inani ku ijana ni ibintu akura mu zo bamubwira muri za poresiyo yamara agafata desije ziwe wenyine
urakoze cyane bwana rubera ngabo mu kanya turaba tugeze ku musozo w'ikiganiro muri isanga cya none gusa icyo navuga ni uko muri iki gihe twegereje amatora mu gihugu cya kongo tuzakomeza kubatumira kugira ngo mutugezeho uko mubona ibintu bizaba bigenda muri repubulika iharanira demokarasi ya kongo mu gusoza delfe ubona ibi bivuze iki cyane cyane mu bijyanye n'umutekano aho mukomoka mu burasirazuba bwa kongo dore ko igihe cyose habaye impinduka cyangwa se ibintu bidasanzwe muri politike ako karere gakunze kuhagirira ibibazo mu magambo make cyane
ndatekereza ko iyo ari intambwe iganisha mu ibintu byinshi muri congo iyo abantu bajya kubimanipira baza bahera kuri utwo tuntu twabereye ku nzego zo hejuru barangiza bakagaruka hano hasi bakaza kudukoresha mu kwicana no gusubiranamo ndatekereza ko ari ikintu kinini cyane ariko kandi wenda ubwo mboneyeho umwanya wo kuvuga iki ngiki ndagira ngo nibutse ko ibibazo biba mu burasirazuba bwa congo bidahura cyane no kuba abantu bataragiye gufata ikaratasi ngo batore hari ibibazo bikomeye biremereye ahubwo abategetsi niba amatora abaye bari bakwiye kwitaho no kugira ngo bizorangire nicyo cyonyine cyorangiza intambara ndagira ngo nanibutse ko kubera impamvu ntazi aho ziza zituruka tuza twirukankira gukoreshwa amatora ayo ngayo akomeye y'abaperezida ariko buriya hasi mu muhana wo hasi ku ku nzego zo hasi nta matora araba
delfe nta nyoma rukumbuzi ni impuguke mu bijyanye na politike y'akarere nagira ngo ngushimire cyane kubw'akanya wahaye radiyo ijwi rya amerika kugira ngo tuganire reka nshimire na enoc ruberangabo sebineza uh, kuba yaduhaye nawe umwanya kugira ngo tuganire ku bijyanye uh, na kongo ndetse n'amatora ategerejwe muri icyo gihugu nshimire enjeniyeri justin wadufashe mu buhanga bw'ibyuma inosa kimenyi ndetse na laura twagira yezu muri studio ya karindwa ni washington dc mwari kumwe nanjye edi rwema mukomeze muryoherwe na gahunda za radiyo ijwi ry'amerika
radiyo ijwi ry'amerika i washington